bandanya kumviriza ijwi rya amerika maramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro bya kino gitondo biremeshejwe na jewe diane ninahazwe ni ibiganiro biri kubica ku rubuga rwa interinete arirwo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu kuri fm zacu mu rwanda ijana kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave ikaze mu biganiro vya kino gitondo mu kanya turahera ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma aheza akurikirwe n'ibiganiro ejo na dusangira ijambo ku munsi wa mbere w'indwi buca dutangura urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi sense mu mpfunyapfunyo ruzokorana inama na zimwe mu ndongozi z'amaradiyo yugawe muri ico gihugu mu ntumbero yo kuraba ingene yosubira kwemererwa gukora yamaze kuronswa ubutumire harimo mpuzamakungu ijwi rya amerika muriko murumva n'iy'abongereza bbc muyigenga yugawe aturiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bonesha fm niyo yonyene imaze gutumirwa ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru
urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi rwemeje ko iyugururwa ry'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru vyugawe bifatiwe ibihano n'urwo rwego ari vuba Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko ku munsi wa gatanu w'indwi abagize ubwo rwego bagize inama yo kwiga ico kibazo muri ayo maradiyo afite amahirwe yo kugururwa n'ijwi rya Amerika ririmwo Bankumukunzi yagize ati ubu turi mu nama turiko turaca hirya no hino amategeko turaba ico avuga naho ijwi rya Amerika rihagaze iyo radiyo isubire gukora ukuri kwamye gutyo dutora umuti turaja kugira ico tubashikirije ku vyerekeye igururwa ry'iradiyo nyene ukorera mu nyuma ijwi rya amerika ryaramuhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa ico bikoze urwo rwego rwararungikiye ubutumire amaradiyo yegwa n'ico kibazo mu bahawe ubutumire ijwi rya amerika ririmwo hamwe na bbc y'abongereza ubwo butumire bwahawe n'ayandi maradiyo yugawe buvuga buti urwego sense ruragutumiye wowe urongoye iradiyo mu nama izoba ku munsi wa mbere tuzokwigira hamwe ikibazo c'iradiyo n'ingene cotorega umuti igasubira gukora twaramubajije ko amaradiyo nka rpa bonesha fm na radio television renaissance zaturiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zirimwo banka umukunzi yanyishuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byafatiwe ibihano n'urwego sense gusa yamara twavuye tumenya ko utwara radiyo bonesha fm leo masengo urwego sense rwamutelefoniye kugira ngo azokwitabe ubwo butumire yahawe iyo radiyo yari yitwaye muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi cour administrative kugira ngo yugurugwe ayo maradiyo yose yari yarahagaritswe yagirijwe ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida petero nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urwego sense rwavuze ko rushaka gushira mu ngiro ivyo rwasabwe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane perezida evariste ndayishimiye yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti bwiza n'amaradiyo ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru icyo ndababwiye cyoco ndabemereye ni uko n'amashyashya twageze mu kahise duteza kurondera ingene atorerwa umuti hariho imenyeshamakuru ryafatiwe ingingo emwe ndakubwire senesi camuja hamwe mwicarane mwicarane murabe ingene mubitorera umuti tubiheze twese tuje ku kivi tuje ku kivi hajya kara kahise none ahantu no kwicara twicanye none byo turi tugatabisa none twiyice tugaye tugaye akahise kacu ibyo twara dukora bibi bafate ibyo binyamakuru bicarane na senese bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngorane kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha abakuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu ni mu mako nk'ibyo biba risawa ishirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe reporters sans frontiere rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi arno frogere atwara igisata ca afurika muri rsf Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de, de satisfaction euh, la décision prise par ATRSF irashima cyane iyi ngendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradiyo mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu gihugu twizeye ko urwego sense rwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira n'abo vyega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ni ukuri n'ikimenyetso ciza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazira akazi kabo bakoze turabona ko ingendo ari nziza hamwe vyo bandanya gutyo ariko n'ubundi impinga iracari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyeshamakuru n'ubutegetsi inyuma y'imyaka itanu baburabuzwa répression contre les médias et journalistes burundais RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera iyindi ntambwe akemerera n'abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze gutahuka un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi ati nimba hariho ikindi kintu cyihutirwa cyo gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kunaguka mu Burundi ni ukugura n'ayo maradiyo yandi yaturiwe hamwe no guha akajyo keza abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze ntibyumvikane ingene inyuma y'imyaka itanu abamenyesha amakuru nk'abo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kurangurira akazi kabo mu gihugu c'amavukiro abo vyega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru icegeranyo ca reporter sans frontiere cerekana ko ico gihugu kiza ku isonga mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha amakuru mu karere ka afurika y'ubuseruko kiri ku rutonde rw'ijana na mirongo itandatu mu bihugu ijana na mirongo umunani vyakozwe ko amatohoza imbere yaho uburundi bwari mu kibanza c'ijana na mirongo ine na kabiri Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru urakenuye mu makuru yaranze ino ndwi kandi ku munsi wa gatanu i Geneve mu Suisse harasozerewe inama igira mirongo itatu n'indwi ku cegeranyo mpuzamakungu ngarukamwaka kuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu IPR mu mfunyapfunyo mu bihugu byose bigize ishamwe mpuzamakungu ONU u rwanda muri iyo nama yatanguye itariki ya cumi n'umunani uku kwezi rwarasuzumwe kuwa mbere w'ino ndwi turiko turasozera ibihugu bigera kuri mirongo itatu byitabiriye iyo nama birimo leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza bikaba byasabye leta y'u rwanda guhindura ico vyise imyitwarire kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe gusumba venuste nshimiyimana arabandanya n'ino nkuru
iri ni isuzumwa rikorwa buri myaka itanu buri mwaka hasuzumwa ibihugu mirongo ine na bibiri bigakorwa mu matsinda atatu y'ibihugu cumi na bine muri buri tsinda u rwanda rwaherukaga gusuzumwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'itanu kuri uyu wa mbere nibwo byabaye u rwanda ruvugwaho kuba rwarateye imbere mu bukungu no mu mibereho myiza y'abaturage ariko ambasaderi w'ubwongereza geneve mu suwisi julian braithwaite avuga ko igihugu cye gihangayikishijwe biterwa n'ubwisanzure buke burangwa mu Rwanda As a member of the Commonwealth and future chair in office we urge Rwanda to model nk'igihugu kiri muri Commonwealth kandi cyitegura kuyobora uwo muryango turasaba u Rwanda gutanga urugero rw'indangagaciro za demokarasi kugendera ku mategeko no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu biteganijwe ko u rwanda ruzakira inama makumyabiri na gatandatu umuryango wa commonwealth mu kwezi kwa gatandatu inama yasubitswe umwaka ushize kubera impamvu za covid cumi n'icyenda hari ibyo ambasaderi w'ubwongereza braithwaite asaba ko u rwanda rushyira imbere conduct transparent, credible, and independent investigations into allegations of extrajudicial killings.
Gukora iperereza ryigenga ku bantu bicwa, abagwa muri gereza, ababurirwa irengero n'abashyirwa ku ngoyi no kugeza mu bucamanza ababikora, gufasha abanyamakuru gukora bisanzuye badafite ubwoba no kubarindira umutekano kandi abategetsi ntibabima amakuru minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson businge wari muri iyo nama yagaragaje ko u rwanda rwashyize mu bikorwa imyanzuro mirongo itanu rwari rwahawe umwaka wa bibiri na cumi n'itanu anavuga no ku kibazo cy'abantu baba bafungwa
guverinoma y'u rwanda irifuza kugaragaza ko u rwanda rufite gereza zitandukanye ahafungirwa abasivile n'ahafungirwa abasirikare gereza cumi n'enye zose zirazwi kandi zikora mu buryo bwubahirije amategeko nta gereza zinyuranyije n'amategeko ziba mu rwanda guverinoma y'u rwanda iramagana ibyo birego bidafite ishingiro kandi biba biherekejwe n'impamvu za politike zabo babishyigikira by political interest and agenda of those who advance them.
ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika geneve charles bentley nawe kimwe na mugenzi we w'ubwongereza yasabye u rwanda ko nta bantu bongera kwicwa cyangwa se ngo baburirwe irengero guteza imbere ubwisanzure abanyamakuru ntibongere gufungwa amaherere cyangwa se ngo babuzwe amahwemo igihe bari mu kazi kabo umuyobozi w'ishyaka dalfa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda victoire ingabire umuhoza asanga kuvuga ibitagenda ari uburyo bwo kubaka igihugu kigendera ku mategeko urugero nabuha rwahahirwa vuba mu mpera z'umwaka ushize turangiza umwaka gutangira mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri nka rwanda reveni yagiye ikora mu bacuruzi baciriritse muri rubavu ishakamo ngo hari abo basanganye amagendo abo bantu uyu munsi bafungiye mu kigo cya kanzenze senta ni ikigo bafungiramo inzererezi none ukibaza ukavuga uti uwo muntu nta mwambaro ushobora kumugeraho ntashobora gushyikirizwa ubutabera abo bantu bamaze ukwezi bafungiye ahantu si muri kasho ya polisi si kasho ya ribu rwanda reveni byonyine kuba ishobora kujya gufata abantu ikabafunga ni ikibazo kuko nta bari bari mu nzego zibifite mu nshingano zayo niba bafite n'abantu bagomba gukurikiranwa inzego zibishinzwe zagombye kubafata zikabashyira mu makasho azwi iyo rero abantu bavuga ngo abantu bafungiye ahantu hatazwi nk'ibyo baba bavuga kuko uwo muntu niba bamusanganye amagenda ese bagomba kujya kumufungira aho ngaho muri icyo kigo mu nzererezi si umuntu n'inzererezi ni bamucamande hanyuma bamufungura ariko harimo ababyeyi batandukanye n'abana babo abantu barimo ndetse barazitore bati barakubiswe nk'ibyo ngibyo iyo abantu babivuze tuba tugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko abakozi bagenzi bacu badushikirije amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko nari nabibemereye abakunzi b'ikiganiro ejo umwanya ni rwanyu ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ni mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku ruhare rw'ubuhinzi mu guhangana n'ingaruka za covid cumi n'icyenda mu rwanda iki kiganiro gihagarariwe na roger nyigena mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma jya ugiye kukibagezaho yitwa nicole gira neza mu gutangira iki kiganiro reka twumve icyegeranyo kigufi kivuga ku buhinzi bw'u rwanda muri rusange urwego busanzwe buriho amahirwe arimo ndetse n'imbogamizi zisanzwemo ni icyegeranyo twateguriwe na mugenzi wacu noel manishimwe ubuhinzi ni inkingi y'ingenzi cyane y'ubukungu bw'u rwanda kuko abaturarwanda hejuru ya mirongo irindwi ku ijana babeshejweho nabwo mu rwanda ubuhinzi bukorwa mu bihembwe bitatu icya gatatu aricyo cyiganzamo izuba ryinshi ahanini kigahingwamo imboga n'imbuto bigakorwa n'abahinzi bafite imirima iri mu bice byegereye amazi urwego rw'ubuhinzi rwihariye mirongo itatu na rimwe ku ijana by'umusaruro mbumbe w'imbere mu rwanda gdp ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb kigaragaza ko kugeza ubu mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'umusaruro w'ubuhinzi uva mu bahinzi baciriritse kandi igice cy'ahangana na mirongo itandatu na rimwe ku ijana by'ubutaka bw'u rwanda bigaragazwa ko ari ubutaka buberanye n'ubuhinzi mu bihingwa bizwi cyane bihingwa n'abaturage benshi harimo ibigori ibishyimbo ibirayi imyumbati ibijumba urutoki ingano umuceri n'ibindi byinshi ibyo bikajyana kandi n'ubuhinzi bw'imboga nk'inyanya intoryi urusenda karoti n'izindi ndetse n'imbuto nk'amatunda ibinyomoro watermelon amaronji n'izindi uretse kuba bibi biribwa ku baturage ubuhinzi hakaba ari n'isoko y'amadevize cyangwa amafaranga ava mu mahanga ku musaruro w'ibihingwa u rwanda rwoherezayo nk'icyayi ikawa ibireti ifu y'imyumbati indabyo imboga n'imbuto n'ibindi bitandukanye kugeza ubu hari amahirwe menshi muri uyu mwuga w'ubuhinzi mu rwanda kurusha mu bindi byinshi wagerageza gukora kuko bariho hari gahunda ya nkunganire mu kugura ibikoresho byifashishwa mu kuhira igera kuri mirongo irindwi na gatanu ku ijana ku bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubu ubudehe kandi leta yashyize iyi gahunda mu korohereza abahinzi n'aborozi bose kubona imbuto z'indobanure n'ifumbire icyakora ubuhinzi bw'u rwanda burimo ibibazo birimo ko ababukora umubare munini ari ababa bashaka ibibatunga gusa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa fao rigaragaza ko ubuhinzi bwo mu rwanda bufite ibibazo byinshi birimo kwangirizwa k'ubutaka n'isuri ibutembana kandi aribwo bwakabaye bwera bitewe n'uko hafi mirongo icyenda ku ijana by'ubutaka bw'u rwanda buri ahantu hahanamye indi mbogamizi ku buhinzi ni uko bamwe mu bafite ubumenyi n'ubushobozi mu by'ubuhinzi batabukora bakikorera ibindi hari icyuho mu kuhira imyaka kandi mu gihe haba ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere nk'aho izuba riva rigateza amapfa cyangwa imvura nyinshi ikagwa ikangiza imyaka ku buryo ikigega mpuzamahanga gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi ifad kigaragaza ko niba bidakemuwe imihindagurikire y'ikirere izatuma hasabwa ikiguzi cyabarirwa hagati ya miliyoni mirongo itanu na miliyoni magana atatu z'amadolari y'amerika buri mwaka mu myaka icumi iri imbere zo guhangana gusa n'ibyo bibazo minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda igaragaza ko hakozwe ubushakashatsi ku butaka bushobora kuhirwa mu rwanda bagasanga ari hegitari zigera ku bihumbi magana atandatu ariko ubutaka bwuhirwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bukaba bwari ku icumi ku ijana gusa kuri ibi hakiyongeraho icyuki kigaragara mu kugira ubushobozi bwo gutunganya umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi n'ibiciro by'uwo musaruro bihindagurika cyane ku masoko nubwo bimeze bityo muri ibi bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda leta y'u rwanda ibinyujije muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi irahamagarira abahinzi n'aborozi gushyira imbaraga zirenze izo bari basanzwe bashyira muri uyu mwuga kugira ngo guhangana n'ingaruka za coronavirus bishoboke zitazakabya kuba nyinshi ahubwo ubuhinzi buzafashe kuzahura ubukungu bw'u rwanda nk'uko bisanzwe ari inkingi ya mwamba yabwo nyuma yo kumva iki cyegeranyo iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe reka noneho dukomereze ku butumwa mumaze kutugezaho muri iki kiganiro muri studio nakiriye mugenzi wanjye christelle w'icyeza ugiye kutugezaho ubutumwa abakunzi bacu batiki christelle niko urakoze ku mikazi uwitwa nzabamwita emmanuel uherereye mu karere ka rurindo ati iki cyegeranyo ku buhinzi cyanyigishije byinshi bitandukanye kuko ibyo turya byose biva mu butaka evode wati ikintu nakuye muri iki kiganiro ni uko mu gihe umuntu afite ubutaka yabubyaza umusaruro aho kubwatisha gukoresha ifumbire guhingira hamwe n'abandi cyane cyane ku buhinzi bw'imboga n'imbuto ubuhinzi ni ingirakamaro cyane naho ku mbogamizi z'imihindagurikire y'ikirere ni uko abahinzi basobanukirwa uko bahunika no kuhira bifashishije ikoranabuhanga bikorwa bityo bikabafasha kurushaho guhangana n'ingaruka za covid cumi n'icyenda kwizera ernest we yagize ati abahinzi bakwiriye gukomeza gushyiramo ingufu mu guhangana n'ibihombo bagize muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda uzambaza imana samusoni uherereye kimisagara mu karere ka nyarugenge we yagize ati ubuhinzi bufatiye runini ni umuryango nyarwanda rero abahinzi bakwiriye kwitabwaho by'umwihariko muri ibi bihe bibakomereye bahabwa amahugurwa mu guhunika imyaka ndetse bakanahabwa n'ingoboka yo kubunganira mu kugura ifumbire n'imbuto
reka noneho dukomereze iki kiganiro mu karere ka gicumbi aho abahinzi bo muri aka karere bavuga ko umwaduko wa covid cumi n'icyenda watumye bafata ingamba nshya mu buhinzi ese ni izihe ngamba bafashe ni kuri mikoro ya honore ishimwe nongeye ubuso nahingagamo hari imirima ntabashaga guhinga nkayatira abantu ariko ubu narayibatse n'ijya wayihingiye ugereranyije ni nka hegitari n'igice mba ndi hafi y'abakozi bakoresha amafumbire mvaruganda n'ay'imborera ndetse n'ukuntu batera imiti yica udukoko nk'ubu nongeyemo ubuhinzi bw'imboga mfite igishanga nashyizemo amashu ndetse uyu musozi ndi gutera n'amapuwavuro menshi ageze nko ku gihumbi kugira ngo nterere kubona isoko twebwe ntabwo guhinga byigeze bihagarara birumvikana byatubereye imbogamizi nk'ahantu twahinze urutoki urutoki rutinda kwera byatumye dufata ingamba zo guhinga ibihingwa nyine byera vuba tugahinga nk'imboga igishanga tugahinga nk'urusenda tugahinga nk'amashu ngo wenda hariya nimba warazaga ikinani ngiye kugihinga kugira ngo tugire ubuso bunini burimo ibi biribwa kubera ko tuzaba twahinze ibintu byinshi nk'ibyo dutwara ku masoko bizaba byinshi tubona inyungu nyinshi ubusanzwe duhinga nka hegitari eshatu nshobora guhinga nka hegitari urebye hegitari eshanu twarebye ibikenerwa nko guhinga imboga indabo cya gihe ingendo zari zikiriho ukaba wazijyana nk'i kigali uzigemuriye bari abantu bazijyana hanze aho niho twageraga umusaruro cyane ku gihingwa cy'indabo cyane cyane duhingira ku gihe duhingisha ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera kandi n'imirima tutahingaga twarayihinze ubu twashyizemo ifumbire y'imvaruganda n'imborera rwose twizeye ko umusaruro uziyongera muri iki gihe cya kovide
barakoze aba bahinzi iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo yuzi eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha inimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ubuhinzi nk'imwe mu nkingi zifatiye runini ubukungu bw'u rwanda muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda byagaragaye ko umusaruro wabwo ari ingenzi ariko kandi ngo haracyari byinshi bikwiye kunozwa muri uyu mwuga ni mu kiganiro mugenzi wacu noel manishimwe yagiranye na shyirambere oswald umaze imyaka icumi akora ubuhinzi nk'umwuga ndetse akaba anafite icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu buhinzi kuri ubu ni umwe mu bashinzwe ubuhinzi mu kigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda rab reka tumwumve
ni uruhe ruhare rw'ubuhinzi mu guhangana n'ingaruka za covid cumi n'icyenda icya mbere uruhare rwo kuzahura ubukungu harimo kongera ibyoherezwa mu mahanga no kugabanya ibitumizwa hanze bikomoka ku buhinzi n'ubworozi kuko ibindi byiciro byinshi by'ubukungu byarahungabanye hanyuma hari uruhare mu gutanga akazi mu buhinzi niho hakiri byinshi byo gukora kandi bigatanga inyungu ku babikora no ku gihugu muri rusange ni uwuhe mukoro ni somo ki kovidi gikwiye gusigira abakora muri uyu mwuga w'ubuhinzi ni uko tugomba kumva ko tugomba kwishakamo ibisubizo tukaba twamenya ko hagomba gushaka ukuntu twikorera tubona inyongeramusaruro mu buryo bworoshye cyane cyane zikorewe mu gihugu aha murabizi harimo imborera ariko harimo n'inyongeramusaruro zirimo ziriya mvaruganda aho ngira ngo na leta y'u rwanda ibifite muri gahunda cyane kuko abashoramari bayishoramo hanyuma icya kabiri ni ukumva ko ubwacu turi isoko tukamenyera gukoresha ibyeze iwacu icya gatatu ni ukwishyiriraho uburyo bwo kwitwarira umusaruro ku isoko ubwo ni mu buryo bwa taransiporo murabona ko hari ubwo abahinzi beza bakabura uko umusaruro ugera ku isoko ibyo byagaragaye cyane muri kovide none ugasanga umunyamodoka umuje arimo arahenda cyane abahinzi bigatuma babihomberamo hanyuma icya kane muri byo ni uko hakwiye gushyirwaho inganda nini n'intoya zitunganya umusaruro ukabikika neza hanyuma n'inama ki watanga zafasha ubuhinzi bw'u rwanda icya mbere na mbere ni uko umuhinzi akwiriye kubanza kumenya intego y'ubuhinzi bwe aha akamenya niba ashaka gukora ubuhinzi bw'ubucuruzi cyangwa se niba ashaka kubona ibiribwa bimuhagije we n'umuryango we agomba kumenya guteganya ibikenewe byose ngo agere ku ntego ye aho harimo inyongeramusaruro nziza kandi zizewe imbuto yifuza ifumbire n'ibikoresho byo kuhira kuko nabyo ntiwabyibagirwa ikindi ni uko hakwiye kubaho kumenyekana kw'imibare igaragaza ibikenewe mu mirire y'abanyarwanda no ku masoko y'imbere no hanze y'igihugu hagahingwa ibijyanye n'igenamigambi rinoze hari ubwo abahinzi bashobora guhinga ibidakenewe n'abakiriya ariko kumenya ngo dukeneye imboga zingana zitya mu gihugu ntiduhinga izirenze dukeneye imbuto zingana zitya mu gihugu ntiduhinga izirenze aribyo bya bindi bituma abahinzi babura amafaranga bashoye mu bihinga bihingwa byabo nicyo bishaka kuvuga hanyuma hakaza rero no kwihuriza hamwe kw'abakora uyu mwuga bikabafasha guhuza amakuru ku isoko noneho hagashyirwaho kandi ibiciro fatizo ku musaruro w'ibihingwa byose nk'uko byagiye bikorwa ku muceri no ku bigori no ku birayi kuko kigiye kugeza ubu ngubu byakozwe ku bihingwa bikeya ariko birakwiye ko bijya kuri byinshi no ku mboga ubwazo hakabaho no guhinga biteguye kurwanya indwara n'ibyonnyi no kuhira igihe bibaye ngombwa kuko imihindagurikire y'ibihe yatumye kwiringira ikirere bidatanga icyizere cy'umusaruro hakaba no kurwanya isuri bikaba intego ya buri wese ibyo byagabanya ubukare n'ingaruka z'ibiza z'inyuzure nk'uko byagiye bigaragara mu gihugu reka tubashimire cyane bwana oswadi umusanzu wanyu mu kiganiro ejo murakoze cyane natwe turabashimiye kandi twishimira abafatanyabikorwa bose mu byatuma ubuhinzi bushobora gutera imbere bikaba umwuga abantu batajyamo ari uko babuze uko bagira ahubwo bakawukora bawukunze bazi ko ari umwuga utanga inyungu oswald shyirambere umukozi ushinzwe ubuhinzi mu kigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda rab turamushimiye iyumvire igice cya munani cy'ikinamico sigasira duherukana nkusi yihanangiriza kayitesi amwibutsa ko gusurana bitemewe ruzinda nawe yari yasezeye akazi kubera amakuru y'urukingo rwa kovide cumi n'icyenda yari yumvise ko ruri kugeragerezwa ku birabura bimeze bitubu wicikwa
ariko rati zihene zimaze gushisha kayite nzanira icyo gifuka kirimo ibishishwa by'ibitoki nongere nzihe babara winumagiza ametora Mba mbese.
mama ntakikunagire kibitse iruhande rw'aho ari kwanika imyumbati uzi kwigira inkurabusa gusa gusoroma imboga munsi y'urugo ntubishaka gutumwa nabyo ntubishaka ariko nigira inkurabusa ni mama Umva mbese.
sinagusabye itike yo kwigira mu mujyi gushaka akazu kari inyuma ubuse n'ibyombo nabyutse noza murabipinze Umva.
ukagira ngo si isi ni imwe twaraye si imwe yegora iyo si n'imwe se nyine si igihe wayogeje mama rwose wamfashe nk'umuntu utagira icyo amaze muri uru rugo urakabya pe koko se urashaka akazi ngo usabire akazi muri koperative kayite akora akora iki ariko ntabanje akiga wafashe umwanya we akiga neza muri ibihe bya korona hari aho atandukaniye n'uwari kuba yicaye mu ishuri byose ese ubundi meto ndakumva si wowe wirirwa utubwira ko ingendo zitari ngombwa zikurura korona
ndabona wahembutse ruzinda njyewe se Mm, nishaka nyota muke
mama shaka nyota rwose mama karame waretse ibiryo byanjye nkabijyana mu cyumba ngasangira na madu Eh, genda hanyuma se ruzinda uzi ko utubari dufunze ubu inzoga wazikuye
ugira ngo utwo tubari ntitwimukiye mu ngo ye hari abagabo bankorera umunsi mukuru wo ku nsezero kuko se wasezeye akazi nk'uko wakabivuze nkumvaga nivugira rero ngiye kujya nywa agacupa nisanzuye ni nayo yayo nari naraharenganiye ngo ahahaha ngo ndanga gutwara nanyuye yego byibura ntuzasubira muri za nshoreke zawe nuko rero nawe uranyendereza Ako ariko ngore.
kandi mbabajwe n'uko urugo rwacu ruzasubira inyuma ruzurira inyuma ze ntufite inka ntufite imirima ibyo bizagutuma
Musurahishije
eee ahubwo ni karibu dusangire meto ninde wakogereje ibyombo se igira hirya nicare hano ku mirambiri inzu z'abasiribateri turira mu cyumba nta ntebe tugira ubundi n'ibyombo ni njye wabyiyogereje da
imana ishimwe ubwato y'agatege
eh meze neza da Mm.
Mm, ubu igisigaye ni ugufata imiti uko bikwiye no kwita ku mirire yanjye cyakora wari upfuye vuba hahora n'iki uzi ko nagize ngo ni korona yari yakwashije kubera ukuntu wakoraga nk'impunzi gusa ibindi bimenyetso byo ntabyo wari ufite sinzi umutima wanjemo mba mpamagaye kuri ya nimero ijana na cumi na kane imwe itanga ubufasha ku bijyanye na korona nyine
ese burya nibo bankuye aho
ngaho kugeza ubu nkusi ntiyari azi ko bahamagaye rimwe rimwe kane kugira ngo bamujyane kwa muganga ubwo yari arembye ruzinda nawe yamaze gusezera akazi nk'uko yakabivuze ese bizamugwa amahorora naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza kovide cumi n'icyenda
nyuma yo kumva ikinamico sigasira iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukashyirizwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe ese ngirane mana yanjye ngirane njye ndumva naniwe ko mbona ibintu byose byabaye uruvange ndarira ndigunga nkarira nkawamoza amarira Ah, I'm gonna be alright iyo ndebye mu ndorerwamo uwo mbona si we niyumvamo abigira abeza bakanyihishamo mbabona nza nabigwamo yuje yuje amayi ni kwita ku bagutesha umwanya any day anytime trust me the light is gonna shine ibiba byose ni imipango y'imana ndabera ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda diane nahazwe mwari mwazindukanye kuri mikoro na fatuma rimasi karara yari kwegeranya amajwi y'ibiganiro byacu bya kino gitondo tubikibanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose tubasigaranye na bagenzi bacu mu kiganiro